radiyo ijwi ry'amerika reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kuryoherwa na wikendi yanyu nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko mwakomeje kubikurikira uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe cyangwa se ni sipesiyare kuko nari nabibabwiye mu kiganiro cyacu cyahise cy'ejo ndetse mbabwira yuko turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa muri sitidiyo nongeye kubaha ikaze rero nk'uko mubyumva ni umusore wanyu Ernesto ugeze iwe ndahabaye kugira ngo mbafashe kugubwa neza wikendi turaza iraza kuyiryoshamo cyangwa se iraza kugenda neza nubwo mpamenya ntashidikanya ko abenshi muri mwebwe yaba bari mu rwanda mu burundi ndetse no mu bindi bice bitandukanye aho mudukurikiye mwese mutari bake murimo kugenda muyisoza twebwe rero hano i washington dc irasa nkaho itangiye niyo mpamvu rero mu kanya gato ndaza kongera kugaruka ndi kumwe n'umutumirwa gusa nkwibutse ko ugomba kutwohereza ibitekerezo byacu ibitekerezo byawe ku kiganiro turi buze kugirana kuri uyu munsi hamwe n'umutumirwa wacu urashobora kudu ku badukurikiye nyine bari mu burundi ni mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda ndetse na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm aho ngaho niho mutwumva uradukurikira kuri facebook turi live ni ukuvuga ngo uratureba imbona nkubone unatwumve nurangiza kandi nurangiza kandi ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe gukora sheya y'ibyo turaba twavuze ahasigaye unadukurikire kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu reka dufate akaruhuko gato turaje
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turongeye turagarutse rero nk'uko nari maze kubikubwira nari nkwibukije ngo wowe udukurikire kuri facebook urayikinge posite yacu ugende usheyaringa ubwire n'inshuti zawe yuko tayari umusore wanyu Ernest ugeze yamaze kugera muri studio kandi kuri iki cyumweru ntabwo bisanzwe nari maze kukubwira ngo ndagarukana n'umuntu hano ikaze muri studio za radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane
hari abantu badukurikiye muri kano kanya barimo kwibaza uyu muntu wambaye ingofero uyu muntu tutarimo kubona neza kwanza ninde wanza tubwire ninde uri muri studio ni king james king james duheruka kugirana ikiganiro nko mu kwezi gushize turagutumira utwemera kuzaza so turagushimira kuba witabiye ubutumire bwacu murakoze cyane namwe ku butumire mwamaye
ni ubwa mbere ugeze muri studio z'ijwi ry'amerika ni ubwa mbere urahabona gute ni heza ni heza birumvikana nahakunze muri rusange yes gira ngo mwabyumvishe rero king james turi kumwe hano muri studio turaza kugira akanya ko kwakira ibibazo byawe byose wifuza kumubaza hari abo nabonye kuri facebook page yacu batangiye kwandika ibintu byinshi cyane ibibazo bifuza kumubaza sondaza rero kubicamo tubiganireho araza kubaha amakapera y'indirimbo ze zigiye zitandukanye mu kanya ndaza noneho dutangira ku rugendo rwe rwa muzika kuva atangiye kugeza ahageze muri kano kanya kuko yaje kandi ni oporutinite cyangwa se ni amahirwe ubonyeyo kugira ngo ubashe kumubwira ibyo wifuza kuba waganira nawe niba hari indirimbo y'imwe mwacuranga niba mwacuranga indirimbo ye imwe tugafata akaruhuko gatoya turaza guhita twongera tugaruka
nkakwihorera cyane imbere mu gatuza
turongeye turagarutse rero dukomeje kurikira ijwi rya amerika nk'uko bisanzwe kuba ari mu burundi mudukurikira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda ndetse na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku bari mu rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu nizere ko mukomeje kuryoherwa n'isozwa rya wikendi yanyu nababwiye ngo mu kanya gato turaza gutangira neza ikiganiro cyacu nyirizina kuko umuhanzi king james turamufite hano muri studio nanjye ernest ugeze iwe ndahabaye kugira ngo dutangire tuganire cyangwa se twungurane ibitekerezo ntuze kwibagirwa kuba watangira kugira ibitekerezo byawe wohereza kuri telefone kuko nazo turaza kuzakira ndetse na mesaje reka duhere rero kuri king james Ah, king james uri umwe mu bahanzi nyarwanda um, navuga nyuma ya mirongo icyenda na kane bakomeje guhora mu mitima y'abantu cyangwa se batangiye bakora abantu bakagira baka- bakabakunda ndetse bakanabiyumvamo ntibacike intege Ah, ndagira ngo duhe ishusho y'igihe mwatangiraga kugeza kuri uyu munota ubibona gute cyangwa se n'iki ubona kirimo kugenda gihinduka Eh, twatangiye bigoye twe twa usibye ko twagize n'amahirwe ko twagize ababanje kutuba- ku- kutubanziriza eh, generasiyo yabanje ariyo yaba kgb ba rafiki ba miss jojo aribo baje navuga ko aribo batangiye eh, umuziki uri, uri moderne Eh, so navuga ko twagize amahirwe ko baduharuriye inzira aho gatoya ubundi natwe tuza dukomerezaho eh, duhindura nanone injyana ko twahise du- tuva mu yo bakoraga tujya ah, mu yo nakwita ko yibandaga cyane isa n'iyo muri amerika muri amerika ah.
Eh, so navuga ko ari urwo rugendo eh, ru- rutari rworoshye ariko nk'uko wari ubivuze nyine twatangiye bigoye ariko abantu bagenda babikunda buhoro buhoro kugeza uyu munsi tukaba tugikomeje Mm. Ah, i- iyo urebye hari abantu benshi bagenda bavuga ngo ntabwo ah, ngo ab- abahanzi b'ubu ngubu ba- ba- bagerageza kugereranya umuziki wa mbere n'ubu ngubu bakavuga ngo ab'ubu ngubu ngo mwabaye abanyamahanga cyane ntabwo mugikora umuziki w'iwacu Ah, ubibona gute wowe Ah, dukora ibyo abantu bakunze kandi nibaza ko ah, ari cyo cyangombwa Eh, ah, kuko twese n'ubundi ntitwakora umuziki umwe Eh, dufite n'ubundi n'abandi basanzwe bakora umuziki wa gakondo Eh, kandi mu by'ukuri nanjye njya ngerageza nkazisubiramo zimwe cyangwa se nanjye ngakora izanjye ariko zirimo ako kantu ka- nakwita ka ka kinyarwanda kinyarwanda ariko ntabwo biba byoroshye kubera ko nyine aho isigana na, na, na, na, com- na competition iriho ku isi ukuntu imeze abantu bose barareba ibintu bigezweho ku isi yose nyine nibyo uba ugomba gukora ntabwo wakwibanda ku kintu kimwe so, ni ukuvanga imico hakavamo ikintu i- abantu bose bahuriyeho
Ah, ndabona ibitekerezo byamaze kuba byinshi ahangaha amakomenti sinzi ko ndibuze kuyasoma wenda yose ngo nyavemo ariko ndagenda ngerageza kunyura muri make make ngerageje um, ngo hari imwe uwitwa Vincent Kabera yanditse ngo njye ndifuza kubaza King James nihe studio akunda gukora ah, gukora nayo music ye cyangwa se ngo n'aba music producer um, ngo yes ngo aze no kuny- ngo aze no kuduha akapera twumve kuko ko ari we cyangwa se baririmbire ku ndirimbo undi nawe yati ndabashimiye kuko King James ni umuntu niyumvamo cyane ati ni umwana n'umwana wanjye w'imfura namwise King James ati indirimbo ziwe zose ndazikunda ati gusa icya i Ah, eh, ngo kuko ngo iyo akunda cyane ngo niyo ah, ahise yandika lyrics zayo ngo kutakuvugisha si uko nirata iyo ngira ngo ni nkiyi. okay twihuse gira ngo ca wenda muri ibyo bibazo bibiri Ah, icya mbere yarabajije ni- yabazaga ngo ah, ni he niye studio ukunda gukoreramo ni abahe ba pro- music producers mukorana Ah, nkorera muri studio zitandukanye ariko um, ngenda ndeba bitewe n'indirimbo ngiye gukora na- n- n- n'uwayikora neza nkumva ko ivuyemo neza So, ntabwo navuga ngo n'uyu n'uyu ngenda mvanga buhoro buhoro Yeah. so ikindi yarabajije ni ni ikihe ngira ngo bagu- bagusabye icyo nabonye basi Acapella?
uyu we yavuze ngo s- i- ni ntinyi sinzi Yeah.
niba iyi ndirimbo ariko niya kera ubu turacyayibuka ntabwo nyibuka neza amagambo kuko urumva ni iya kera cyane iyo nahereyeho niko navuga Um, ariko nibukaho birumvikana reka tuzamuke gato
kutakuvugisha suko nirata gukwepa ikirori urimo suko nirataye Yeah.
Yeah, iyo ngiyo ni ntinyi iyi ndirimbo harya we yari iya kangahe Eh, indirimbo navuga ko ariyo yatumye amenyekana ni ni- niyo nahereyeho urebye nari mbo- nari maze igihe imyaka nk'itatu nkora ariko abantu batarabasha kumenya indirimbo zanjye so nkoze iyi ndirimbo rero nibwo abantu noneho bavuze bati uwo ninde batangira ku- ku- kumenya buhoro buhoro nyuma nkora naratomboye bitaba ibindi bindi Mm, kugeza kuri uyu munota tumaze gukora indirimbo zingana iki Um, ni nyinshi ni nyinshi ntabwo nibuka umubare neza Eh, ariko ntabwo ziri munsi ya mirongo inani kizemo n'izo naririmbanye n'abandi Yeah.
ariko ah, nanone hari umuntu udukurikiye hari umuntu udukurikiye ushobora guhita yibaza ati ni gute umuntu ashobora kwandika indirimbo mirongo inani zose Bi- bi- bijya biku- ntabwo bijya bikubaho ugashiduka wenda u- u- usanze ibintu wanditse hari indirimbo yigeze kubyandikamo
Ah, oya ntabwo bijya bimbaho kubera ko akenshi mbanza no kwita ku kuri sije y'indirimbo Eh, so urumva eh, ni- kuko ziba zitandukanye gerageza kutazihuza n'ama ah, na- ni- ni- ni- n'ibyo ndi kuririmbaho bikaba bitandukanye so muri studio wenda bishobora kumbaho nkandika nk'ikintu nkavuga nti ariko ikintu hari ahantu nigeze kucyandika Eh, ariko mu ndirimbo yo making ashobora ko n- nyisize hanze harimo ibindi bintu bitandukanye n'ibyo nari narakoze mbere mukajya turaza kongera dufate akandi karuhuko gatoya twumve zimwe mu ndirimbo zi- zimwe mu ndirimbo ze ariko mbere gato y'uko dufata ikiruhuko cyangwa se baraza no kudukurikira kuri telefone niba hari abantu bariho kuri telefone turaza kuzifata Ah, nashakaga nanone kongera kubaza hari abantu bibaza bati um, muzika nyarwanda ah, yarakunzwe cyane ni ukuvuga mugitangira muri iriya myaka ya za- ya za bibiri na karindwi kugeza za bibiri na cumi na kabiri bibiri na cumi ariko nyuma yaho haje kuza aho ubona aba- abantu basa nk'aho batangiye ku- gu- gucika intege eh? ariko ku bahanzi abahanzi bakavuga bati turakora umuziki kandi ntabwo umuziki wacu utera imbere ntabwo tubonamo amafaranga abandi bati ntabwo kampani zishyiramo amafaranga ntabwo abantu baza ngo badutere inkunga turirya tukimara kandi tukabaha ibintu mukunda ubibona ute nka king james
Ah, kuri njyewe umuziki em, wakomeje gutera imbere ariko navuga ku ruhande rumwe rw'abahanzi bakomeje gushyiramo imbaraga mu buryo bujyanye na ah, no guhindura uburyo bakora amashusho u- uburyo bujyanye no eh, n- no gutegura ibitaramo ariko navuga ko ku bafana ariho habaye ikibazo basa naho ah, abahanzi barihuse cyane barabasiga niba ariko nabivuga kuko bo ba- ba- ni- niba nabyita ko bagumye hamwe ni- sinzi ukuntu byagenze ariko ndibaza ko nanone haba hakenewemo n'amaraso mashya haba hakenewemo ibintu byinshi haba hakenewemo ayo ayo mafaranga nk'uko ubivuze ah, abo bagiye gushyiramo amafaranga hakenewe ko bareba uburyo bayashyiramo ariko batibanze ku nyungu zabo cyane kuruta iz'abahanzi kuko nabyo biri mu bya- mu byagiye byica umuziki mo gakeya kuko ah, kampani yarazagayo ikareba inyungu zayo cyane kuruta uko yareba n'inyungu z'abahanzi ariko navuga ko bitigeze bisubira inyuma kuko turacyahari kandi turacyakora ibintu abantu bakatubwira ko babikunze ndabona amamesaje atandukanye arimo kugenda aza tuyisenge olivier ati yo ati nuko nuko turi kumwe ati nkunda indirimbo ye bita ndagukunda cyangwa umugisha ati mumbarize icyo amaze gukura mu muziki kigaragara ah, yaratira uwo bahuye ateganya ah, uteganya kujya mu muziki ya ni ukuvuga ni urababwira icyo umaze gukora mu muziki w'ingwe ati uwo bita jean clement sankara ati wawo ati turanezerewe cyane ati mba eh, ati Mm, yanditse mu kirundi gikomeye ahangaha ngira ngo abantu b'i Bu- b'uburundi baraza kunyihangana ariko still ndabizi yuko n'ubundi mukomeje kudukurikira Eh, undi ati ndi ntwari jimmy ati ndi bujumbura mu burundi ati ndamwemera ati ariko oh, aze kuducishirizaho nturare utarivuze ati iyo ngiyo ndayikunda cyane ni mesaje nyinshi cyane ni mesaje nyinshi cyane cyangwa se ni ibitekerezo byinshi cyane turaza no kunyuzamo tu- twakire eh, telefone mu kanya turakira na telefone Eh, ngira ngo niba hari umuntu wabanza ok reka tubanze twakire umuntu kuri kuri telefone niba hari umuntu kuri telefone ubundi ukomeze n'igisubi- n'ikibazo Uh, ino sura twumva
uretse ndabumva Mm, umeze ute uduhamagaye urahagana hehe
ikindi ngaha mu gisagara cya bujumbura mu burundi Mhm.
kuri icyemezo ko indirimbo ze turazikunda kandi ni nziza Mhm.
Eh, tugasaba iyo zisohoye ko yozishyira ko yaca azirungika nko kuva ku mawatsapu cyangwa akazirungika ku mbuga zitandukanye kubera n'indirimbo ziwe zatugora kuronka nka twebwe turi kure twose tugasaba yuko n'iyo- n'iyo asohoje indirimbo yosohoreje aho kungurukana ubumenyi niho tuyaruka kuzakira iyo indirimbo ziwe aririmba n'iby'akanga ziraturyohera cyane tukamusaba yuko yakomereza kandi agasohora n'izindi nyinshi ndetse hano i burundi tuba turyohera cyane ngira ngo Mwakoze wa- cyane.
wumvise. Ni- ni- ni iyihe ndirimbo y'ukunda cyane
Eh?
ni iyihe ndirimbo ya king james uzi ariyo uzi kuririmba
Eh, ndabumva neza ngira ngo telefone ngira ngo telefone ntabwo telefone ntabwo imukundiye turaza kwi- turaza kwakira undi ariko uh, ngira ngo message yatangaga wayumvise ya ndamushimiye cyane eh, nzagerageza ndebe ukuntu mbigenza abasanzwe bareba nko mu rwanda aho ziba zihari ariko nanone arebye no kuri youtube na- naho yazibonaho ziba ziriho ya Mm. Ah, hari wavuze ngo ni iki wakuye mu muzi- mu muzika ngo ku buryo ngo ushobora ngo kukiratira umuntu ukavuga uti ah, njyewe King James iki kintu umaze kukivana mu muziki
kukiratira umuntu eh, ushaka ndumva- gutangira umuziki kwa eh, Na- nabimu- nabimubwira nabimubwira eh, bibaye ngombwa ko duhura nabimubwira kandi birahari kandi eh, nibyo bimbeshejeho icyo nicyo cya mbere nk'uko hari umuntu ufite akandi kazi akora kamubeshejeho eh, nanjye bimbeshejeho nakuyemo inshuti nyinshi naku- nakuyemo ibintu byinshi eh, n'ibitari ngombwa cyane kuvuga ariko ndibaza ko eh, ari uwo ngomba kugira inama cyangwa se ngomba kwereka agaciro k'umuziki nibyo kangejejeho nabimubwira aha turaza kubigarukaho byinshi kuko hari ibintu byinshi by'amabanga atari buze kuducikana hari ibyagiye bimuvugwa mu minsi yashize ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri King James niyo mpamvu rero turamufite hano nakwibutsa ko ibi telefone ndaza kubifunguye muragira akanya ko kuba mwebwe mwamwibariza so ntimuze rero gucika intege muramubaza ibyo mushaka turabi- turabitaba hari uwavuze ngo akunda nturare utari ese ko mbona zose bazisabye hari n'undi wasabye mbabarira witwa Hakim ariko ngira ngo o, nturare utarivuze iyi ngiyi ni imwe mu ndirimbo nsanzwe no kumbona abantu benshi banaka mu kiganiro uh, cy'umuziki hano ngira ngo ni amahirwe kuko hari banyurizaho gato bumve ko ari King James turi kumwe muri nturare utarivuze
nturare utabivuze ngo iby'ejo bibara b'ejo wasanga hari undi umukunda akagutanga akari kocora
reka dufate aka break gatoya reka dufate akaruhuko tugaruke mu kanya ntujye kure ya radiyo yawe cyangwa se niba unadukurikiye kuri facebook ntujye kure turacyariho live
haranditse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'imana ibyo ni ukuri naguhawe n'imana umunsi wa nde baga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye narabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye hari icyo nabura gutaraza ubu nduzuye ubu tuzajya tujya inama
iyo ngiyo ni indirimbo ya King James yise harya wa- iyo yise ni wowe ni wowe zamuka gato ariko twumve
E guhora unezerewe e kuba umunsi wa nde ibaga mu maso ukanyemerera ko tubana
Ne- hari umuntu uri kuri telefone ok reka twitabuye umuntu uri kuri telefone Uh, ijwi rya mbere twumva
ndabumva cyane Mm, urinde bose
twagira yezu muvugana twegera yezu uri kutukurikira uherereye ahagana hehe
ndi kumumva ndi i kigali eee uri i kigali
yego wamwumvishe ko King James ari hano
eh, nabyumvise okay ngaho muvugishe
hariho kingi james uraho urakomeye
yego ndakomeye nta kibazo amakuru yanyu meza ni meza namwe
natwe turaho nishimiye kuvugana nawe Mm, murakoze cyane
none bisanzwe nkunda indirimbo zanyu Mm.
cyane rwose
okay urakoze niba nta kibazo cyangwa se icyifuzo ushaka kumuha turagushimiye nta ikibazo nendaga kumubaza Mm,
nendaga kumubaza ko abandi bahanzi buri munsi usanga basohora indirimbo ugasanga bumvikanye umwanya muto ubundi ugasanga bazimye mm.
we ni irihe banga yakoresheje kugira ngo ashimishe abakunzi be ko abandi usanga bazi umuntu usanga bagiye yabigenje bitewe n'irihe banga Mm.
murakoze cyane sawa sawa
Eh, ibanga ryo ntabwo nanjye na- navuga ngo ni iri ariko ni ukuguma gukora cyane no kuguma guha umwanya ibyo ukora eh, no gutega amatwi abafana bawe ibyo bakeneye ni iki bakunda ibimeze bite Mm, Eh, niyihe sitire bakumvamo cyane kurusha izindi byo ni ukumenya ibyo ugomba guha abantu mm.
Eh, ubundi ibindi byo ni ni- ni- ni umugisha w'imana ntabwo umenya uko bije eh, n'imana iguma kuguha ibyo bitekerezo kumenya ibyo uri bwandikeho ukandika indirimbo ikaba nziza Yeah.
Mm. Uh, uh, King James tugaruke ku kintu cyagiye wenda kivugwaho cyane iyi ni indi- nimwe mu ndirimbo z'ubukwe nimwe mu ndirimbo z'ubukwe uh, inakunzwe cyane navuga hano yaba hano muri Amerika ndetse no hanze Uh, James ubukwe wowe ububona ute mu- King James afata ute i- imihango y'ubukwe Um, nifata nk'ibintu bikomeye ko ni ni icyemezo umuntu aba afashe cy'ubuzima bwe bwa bwa- bwa burundu ariko nabyita Eh, ikindi ni uko aho buri haba hari n'urukundo Eh, so nk'umuntu rero ukunze ku- kuririmba indirimbo z'urukundo urumva ko ubukwe bufata nk'ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu Mm, u- uzi umubare w'indirimbo z'uru- z'uru- zu- z'ubukwe umaze gukora ukuntu zingana
ntabwo nkuzi eh, eh, ariko ntabwo ari nyinshi ntabwo ari nke nako ntabwo ari nke Mm. Uh, hari uh, amavideo menshi yagiye aturendinga kuri youtube ya- yawe urimo kuririmbira mu bukwe cyangwa se ugasanga king james yaririmbiye um, umugeni wenda sinzi biriya bintu bikorwa gute akenshi aba ari amasiripurize kugira ngo ujye guhimbira indirimbo kuko ndabizi neza ko hari n'abantu badukurikiye muri kano kanya cyane cyane abari hano muri amerika batari bazi ko king james ari hano muri amerika arahari kandi wenda bafite n'ayo makwe bavuga ati yo byazanshimisha aje mu bukwe bwanjye akandirimbira bikagenda gute bisaba iki Um, murabi- m- murabivugana ariko akenshi bikunze kuba ari amasapurayizi Eh, murabivugana mukareba igishoboka mukareba ibyo umukobwa akunda cya- cyane cyane aba- aba- abagabo nibo nkunze kubona babikorera aba- aba- aba- aba- abagore Aha.
Eh, mukareba ibyo akunda mukareba icyo mwamukorera uko wazinjira aho wazaturuka indirimbo wazaheraho So, byose yeah.
Mm. reka tubanze twakire indi telefone gato tukomeze alo alo
we alo wi umeze ute bose
ni meza nimvure namwe eh, umeze neza
uyu ndameze neza murakomeye ngaho muri studio eh, tumeze neza wowe uri kudukurikira uherereye hagana hehe
Ah, jewe ndi mu gisagara ca bujumbura nitwa leo carboniyo niho ndiko ndabategereza numva cyane cyane ndamukiriza umutumire king james murakoze cyane
Eh, nari mfise akabazo gato cyane cyane ntangure ndawo mvuga nti ndagukeza ku ndirimbo zawe urya u- uririmba ziratunyura no ngaha nga- no ngaha i Bujumbura ariko natangure ndakubaza akabazo gato wovuga ati King James ninde yo yovuga ko ari inde mu ma- mu- mu- mu- mu ncamake hanyuma ndiko ndumviriza indirimbo zawe n'indirimbo ziteye igomwe kandi ziryoshye no kumviriza ariko nagomba ndabe turiko turagereranya n'abandi bahanzi bo muri Afurika y'ubuseruko turabona yuko hariho akantu batandukanije ko kuko wewe tubona yuko utera utera imbere kandi uririmba ibintu bifise gutera imbere uhanura iki abandi bahanzi bo ngaha muri Afurika y'ubuseruko kugira ngo umuziki wo ngaha muri Afurika y'ubuseruko utere ujya ku rwego mpuzamahanga nk'ibindi bihugu Sawa, murakoze- murakoze ngaha ku ijwi ry'Amerika Murakoze cyane.
uravana wamenye ikirundi afurika yose uri kubamenya icyo ari cyo ya afurika y'uburasirazuba Okay.
ndabizi ikirundi n'ikinyarwanda turumvikana cyane okay eh, Eh, navuga ko nitwa ubundi ruhumuriza james niyo mazina yanjye y'ababyeyi navutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda tariki ya mbere z'ukwa kane ku eh, munsi wo kubeshya ku munsi wo kubeshya
okay mvukira eh, mu mujyi wa kigali Uh-huh.
so ubwo urumva ndi ingaragu ntabwo ndashaka Uh, ndumva ari ibyo wenda mu by'ukuri m- umuntu yaba amenye uh, i- i- ibyo turaza kubigarukaho ko n'utuba twajyanye ku kintu cy'urukundo ariko tu- tube dukomeje ku hari ikibazo ahise akubaza ngo kijyanye no ku- kugira inama abandi bahanzi Um, i- inama ya mbere ni uko uh, bakomeza gukora badacitse intege kuko gucika intege burya nicyo kintu cya mbere ki- cyica umuziki ni ukudacika intege tugakomeza tugakora nubwo hari ibyo tukisaba abantu yaba ibyo dusaba amakampani yaba ibyo dusaba aba- abanyagihugu muri rusange Ah, ariko icya mbere twebwe ntiducike intege kandi dukomeze dukore du- du- dushakishe ikintu cyazatuma nyine afurika y'ubuseruko nk'uko yari abivuze izamuka ikajya imbere okay emmanuel nawe ari kuri telefone reka tumwitabe alo
ndabumva ndabumva yes emmanuel udukurikiye urahagana hehe
Ah, mbakurikiye ndi mu rwanda Mhm.
ah, mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka rwamagana okay okay umurenge wa nzige Aha, nyarutse nyarutse nyarutse na- nyarutse tu- tu- tu-
Ah, ndishimye cyane kumva mwari mwadutumiriye umuhanzi wacu dukunda cyane King James Eh, icyo namubaza cyangwa se namwisabira uvuga ngo ntawe ara- ame- ni superstar turabizi twese ntawe arabizi ko hari ibikombe byinshi yagiye atwara Mm.
ni nk'iki yumva cyangwa se akora kugira ngo afashe abakiri hasi wenda babe bazamuka okay urakoze Eh, nicyo numvaga nabaza Ah, umuhanzi urakoze cyane ngira ngo telefone zabaye nyinshi reka twitabe na william urabisubiriza rimwe Wi- william uratwumva
ndabumva neza cyane Mhm, uwo dukurikiye urahagana he william
kandi i kigali mu rwanda okay urashaka kuvugisha king james
Eh, mbere na mbere mwanje kumusuhuza kamere cyane
Mhm, bo- noneho igikorwa mu kintu namubaza ni indirimbo zikunzwe cyane kandi zikangura abajeni cyane Mm.
ese mu rwego rwo gukomeza gusigasira uwo muziki we kugira ngo abajeni bakomeze kuwiyumvamo kandi barusheho kuwukunda ni izihe ngamba afite kugira ngo izi njyana ze n'uyu muziki we bikomeze bitere imbere mu banyarwanda no mu ngeri zose urakoze okay Eh, ubwo twari du- ah, tu- duhere kuri emmanuel emmanuel yagusabye ikibazo cya mbere yavugaga ngo ndakibuka harya ubwo ra reka reka duhere kuri iki ngiki cya william noneho turaza gukomeza n'icya emmanuel ndaba nacyibutse niba nibwe icya mbere yavugaga icyo nkora kugira ngo neze aba- aba- Ab- abakizamuka abakizamuka imbere abakizamuka imbere Ah, ndagerageza ntabwo biba byoroshye cyane ko nanjye mpora ndimo ndakora cyane ku muziki ariko ah, hari abo bajya bumva njya mfasha bayivuri bariya bari aba- aba- aba- abahanzi benshi wunganiye ndamufasha ibyo nshoboye Eh, hari abo nishyurira indirimbo ba jean luc hari n'abana benshi hari abo ngenda nkora hari ibyo njya nkora byo gushaka abaartiste bakiri bakiri bato nafasha ngenda mbikora mu buryo butandukanye hari ibimenyekana hari n'ibitamenyekana eh, kubera ko wenda nabikoze gutyo nko kumwishyurira indirimbo wunganiye mbese hari icyo nshoboye kumufasha uramufasha ndakimufasha Eh, so iki ki- iki ki- navuga ko ari cyo kintu mbasha gukora ariko mu minsi iri imbere ubwo umuntu azagenda ashyiramo ingufu kurushaho Mm. hari abagarutse ngo kuba wari umaze iminsi ngo utumvikana cyangwa se ngo warafashe ikintu kimeze nk'akaruhuko iyo ni mesaje ya mugambira block um, ndetse na im- ijyanye n'iya joseline urimo kudukurikira ngo aherereye i Paris mu bufaransa baravuga ngo wa- uhugiye mu biki ko wari ucecetse muri iyi minsi Ah, cya mbere nari mpugiyemo na alubumu ndimo ndakora ari nabyo biri mu byanzanye n'aha irangiza muri rusange Eh, ikindi nanjye nari ndi ku- kuyitaho mu bundi buzima busanzwe eh, no kuruhuka birumvikana eh, no gufata iyo iyo pose nabyo biba ari ngombwa kugira ngo wongere wicare utekereze ku kintu ugiye gukora nawe unaruhuke nabyo bibaho Yeah.
tugarutse gato kuri alubumu ukomojeho ni alubumu ya kangahe iyi ngiyi ni alubumu ya gatandatu ndi gukora album ya gatandatu izaba iriho indirimbo zingana iki ese wamaze kuyibonera izina uh, bi- bi- bigeze hehe umushinga wayo ugeze hehe ku badukurikiye Eh, ni ubwa mbere ngiye kubitangaza ariko iyi alubumu yitwa meze neza meze neza ya yitwa meze neza Eh, kandi meze neza koko biragaragara biragora bibona ko ameze neza ikindi ni uko ni alubumu izaba iriho indirimbo zigera mu hagati y'umunani n'icumi sindafata icyemezo ikindi ni alubumu izaba ijyanye n'ubuzima bwanjye abantu bazabyumva mu buryo butandukanye ariko mirongo icyenda ku ijana y'ibyo naririmbye ni ni- ni ibyagiye bimbamo bimbaho mu byo mu byo wenda batagiye bamenya Eh, Ho- hold on hold on genda gahoro ahanga turaza kugenda turagira ngo tuhumve neza Mu- mu mu zindi albumu zose eshanu wagiye uririmba ubuzima abantu babamo cyane cyane bw'urukundo iyi albumu ya gatandatu ni umwihariko okay uvuze mirongo icyenda ku ijana w'ubuzima bwa king james yeah.
yagiye abamo Ah, yes.
ku bijyanye n'urukundo byose Eh, ariko cyane cyane urukundo cyane cyane urukundo ni ukuvuga ngo ni ama true story cyangwa se n'indirimbo ya ni ama ni ama true story urumva ni ibintu byagiye bimbaho bimwe eh, hari ibikubaho ukabihuza n'abandi ariko ukaba wabiririmba Eh, so urumva ko iyi alubumu nyine eh, ni wowe ni ngewe Oh my god nizere ko utazacikwa na album ya King James yitwa meze neza n'ubwa mbere nk'uko abivuze abivugiye hano ku ijwi rya Amerika n'ahandi hose ngira ngo n'ubwa mbere ugize amahirwe yo kumva uko album izaba yitwa izaba iriho ngo indirimbo hagati y'umunani n'icumi ndacyari Oh my god reka dufate akaruhuko gato akaruhuko gato akabureke gato k'indirimbo imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kuri album ye ya gatanu iheruka ubundi tureta twongera tugaruke
wangira nk'igitenge shera ukajya uhora unyenyeye wagira nk'igitoki maze nkajya nkwihorera mu nda wangira nk'agapira nkakwihorera cyane imbere mu gatuzi Ah, erega sheri ndagukunda sheri ndagukunda
Pasta P, le génie de la production. Humba.
nturare utarivuze iby'ejo bibara b'ejo wasanga hari undi umukunda akagutanga akarikocora numubona umuha akarabo akigusuhuza umuha akabizu uti ese sheri ubibona ute ese ubona ntarakwihebeye mu ikofi mfitemo agafoto kawe iyo ngukumbuye ndakareba Oh, uti sheri Oh, uti je t'aime mami uti nukuri sinshaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose nubwo yancirana irisigaye ni ukumukunda iyo nturare utabivuze nturare utarivuze iby'ejo bibara b'ejo wasanga hari undi umukunda akagutanga akarikocora nturare nturare utarivuze iby'ejo bibara b'ejo wasanga hari undi umukunda akagutanga akarikocora ntutinde
mwibutse ko udukurikiye mu gihugu cy'u Burundi ni mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu radiyo imwe rukumbi ivugira washington dc ikumvikana mu rwanda mu burundi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye abantu bari kudukurikira bari muri diaspora ndabashimiye cyane yaba hano muri amerika canada ndetse no mu burayi mukomeze mugubwe neza turi kumwe na king james turi kumwe na king james hano muri studio niwe urimo kutuganiriza ku buzima bwe bwa muzika kuri telefone hari umuntu jean claude uratwumva halo wi umeze ute jean claude
ndabumva neza cyane udukurikiye uragana hehe
Ah, mperereye rwamagana yanyarutse rero uvuganye na king james
yes mumerere Mm, arakumva ndakumva halo yego
amakuru kingi meze neza cyane ewana yambu yambu na nimukumbuye kabisa narakubuza ukuntu twavugana Mm, murakoze cyane ese ubuntu nkukunda Mm, murakoze ndagukunda cyane ahubwo yanashimye yaradiyo kabisa yakumenye Mm,
ntuzi king james oui umaze iminsi twumvikana mu bitaramo mu ntara bimeze gutya
Ah, nibyo nari maze kuvuga mu kanya ko ndi gukora kuri alubumu yanjye akaba ariyo mpamvu ntari mpari ariko ndagaruka vuba
wenda twarakubuze mu ntara kabisa ntabwo ukiboneka ngo utembere mu turere hose ugereye Mhm. ndaje ni vuba cyane
ibyo ndagukunda ariko sinzi ukuntu abona nomero yawe ngo mwisabire ikintu kimwe gusa inimero inimero buriya jean claude urumva yitangiye hano kuri radiyo yaba yihaye abantu bose ariko ushobora kumwandikira kuri facebook kuri- ufite facebook account yawe Ya, kuri facebook page king james rwanda ya urumva ushaka kumwandikira kuri king james rwanda azagusubiza cyangwa se ukajya no kuri instagram hose arahari rero ubwo ni ukuvuga ngo ahari hose ushobora kuhamubona urakoze cyane nakomeza gutya Mm?
Ah, urakoze cyane reka twakire n'undi ukurikiyeho kuri telefone
sawa ya ya tasiye uratwumva
ndabumva neza Mm, umeze gute
meze neza nta kibazo pe Mm, udukurikiye uherereye hagana he wowe
ndi i burera mu ntara y'amajyaruguru okay
Ah, kabisa kinyice munsi ndamwemera pe Mm, murakoze cyane
kabisa turiya turirimbo twa zamani ndakwizera ee turiya tw- turabica bigacika hano i burera Mm,
usanga dukunzwe kabisa ariko uzagerageze natwe i burera kabisa turagushaka pe uze udukorere igitaramo basi nzabikora nzabikora
uzagerageze urakoze cyane tasiye
Ah, nose namubaza kandi kabazo wenda kamwe k'amatsiko nyarutse ahubwo wowe watinze nyarutse Ah, Kingi- kingi wi nose niba atari ibanga ufite imyaka ingahe makumyabiri n'irindwi
Ah, okay ndakarasa tu urakoze cyane Ah, tu- hari undi muntu uri kuri telefone niba hari nawe tumwakire ubundi dukomeze aniseti
ndabumva Mhm. nyarutse nyarutsa no nagomba bwa mbere ndabashimire ukuntu mwitange kugira ngo ubuhinga bu- buboneke kuko ni kigali kamenyere ko mwakira umuntu muri kigali ariko mbona mwabigezeho Mhm.
hama icyo nagomba namubaze nagomba namubaze ko tubona yuko mu rwanda abantu benshi b'abaririmbyi baririmba ibintu by'urukundo Mm.
ubwo nta zindi ntambamyi bafite kugira ngo bare kuririmba nk'ubuzima bwa politike cyangwa ibintu by'i- by'iterambere cyangwa ibindi okay Hama- hama ikindi nacyo Mm.
eh, ko tuzi yuko aba- abaririmbyi ari abantu imana yahaye ingabirano yo gu- yo gutanga ubutumwa cyane cyane ku- kubugeza ku bantu benshi ni Mm.
ikihe gikorwa ariko arakora kugira ngo ibihugu byacu bimenyekane neza mu makungu na cyane cyane mu kuremesha amahoro n'ibindi murakoze urakoze cyane Mhm. ni ibibazo bibiri Eh, icya mbere kijyanye n'iby'urukundo urukundo ni rwo akenshi usanga twe nk'abajene twi- twibandaho cyane ko burya binaterwa na na inspiration ugira ikiyigutera so navuga ko ngewe nibanda ku rukundo cyane kubera ko nibyo binyorohera nibyo nkunda nibyo nkora numva nyine Mm.
nkunze Mm.
Eh, ikindi yaravuze kijyanye n'icyo twakora n'ibyo twaririmba kugira ngo tubigeze hanze Mm.
so ndumva eh, biba koko ari umwanya mwiza ku bahanzi kuririmba eh, mu buryo butandukanye ukamenyekanisha igihugu cyawe Mm.
ari byo navuga ko turimo yaba aba- aba- aba- abahanzi b'abanyarwanda yaba b'abarundi umuhanzi wese aririmba yifuza kugira ngo nyine igihugu cye kimenyekane So ndumva ko ari byo turimo yenda bidukundiye tukagera ku rundi rwego rwisumbuyeho byaba ari byiza kurushaho ariko turabiharanira ya mukanya runabigarutseho uvuga ko ari ari bimwe mu byakuzanye hano muri amerika so tugaruke gato kuri alubumu yawe Ah, watubwiye ko alubumu yawe yitwa meze neza meze neza izaba ari indirimbo hagati y'umunani n'icumi watubwiye ko ari indirimbo zizaba zivuga ku buzima bwawe ku buzima bwawe cyangwa se kuri wowe noneho nka king james Ah, james mu minsi ishize wavuzweho ku bijyanye n'urukundo bavuga ngo king james ngo agiye kurongora ah, ngo ubukwe bwe buri vuba ngo king james yujuje inzu Ah, eh, eh, anyway congratulation kuko nabonye iriya nzu ari inzu nziza cyane ntabwo ari ntabwo ari ntabwo ari ikintu cyakorohera buri wese king james kuri iyi alubumu yawe nshyashya yitwa meze neza tubwire uratumenera ibanga ku bijyanye n'umukunzi wawe uratu Ofe, ur- njyewe nagize amatsiko na- namaze kugira amatsiko ready
Eh, eh, iyi alubumu nk'uko nabivuze yitwa meze neza Mm.
Eh, kandi izaba ikubiyeho nyine izo ndirimbo nk'uko nabivuze zigiye zi- zi- zi- zijyana n'ibyo nagiye mbamo ngewe ubwanjye mu rukundo Mm.
Ah, n'ibindi bitandukanye yenda abantu bazumvaho ba- bashonje bahishiwe Mm.
Eh, ariko ibijyanye n'umukunzi byo Mm.
navuga ko ubu ngubu nta kintu kinini ndi bubivugeho Mm.
ariko nzi ko alubumu izagenda isobanura ibintu byinshi ni- n'ibyo by'ubukwe ibintu byose izabisobanura Oh, okay. Uh, hari umuntu wita wibaza ati kubera iki iyi alubumu okay, harimo ako gashya ko kuba ari ari ubuzima bwawe ariko si kubera iki wahisemo no kuza kuyirangiriza hano muri amerika nk'uko ubivuga cyangwa se no ku- kubera iki wumvishe ko hano muri amerika ariho Ah, nabitekereje kubera ko nifuzaga gukora ibindi bintu bitandukanye n'ibyo nsanzwe nkora Mm.
Eh, kandi hakaba hari ibyo nari narigeze gukorera muri amerika abantu barabishima Mm.
ndavuga ni kuki umuntu atasubirayo ngo abikore cyane ko eh, nari nje kureba seduru ariwe producer n'undi twatangiranye gukora ibijyanye na videwo eh, kandi afite ubwo bushobozi bwo kuba yakora iyo alubumu kabisa uko ngira ngo ni mbitekereza.
n'umwe mu baproducer bamaze gukora amavideo amaze ku- kuribwa cyane mu rwanda Yeah, so urumva nagombaga nyine nanjye kubikora kugira ngo ngume mpe nyine icyo kintu abanyarwanda cyiza Mm.
Eh, kandi nk'iminsi n'ubundi yarigeze kugira ngo mbahe ibintu bishyashya Ibintu bishyashya.
bitandukanye n'ibyo nari maze igihe nkora nizere ko ukurikije ijwi rya amerika muri kano kanya wumva icyo king james arimo gukora cyangwa se icyari gitumye afashe akanya akabura nta kindi ntabwo yari aryamye ngo wavuze ngo wari uri kwiyitaho ariko urabona ko ameze neza Um, tugarutse ku bijyanye na, na, na business yawe yindi y'iyi alubumu Uh, hano muri amerika uh, apa ari wenda yo gukora ayo mavidewo se abantu ba- ba- bazakubona mu bitaramo cyangwa se uh, hari izindi business zindi you know, wenda zijyanye na promosiyo y'iyo- ya videwo ya, ya- ya alubumu yawe bimeze gute Ah, nta bitaramo nzakora Mm.
Eh, nta bitaramo nzakora Mm.
Eh, naje nyine mu bintu bimwe bitandukanye Mm.
cya mbere eh, naje mu buryo bwo kurangiza iyi alubumu nk'uko nari mbivuze Mm.
Eh, naje nanone mu buryo bwo kuruhukamo gato Mhm.
Eh, no mu bindi noneho bijyanye n'ubuzima busanzwe Eh, umuntu ahora atekereza ibintu yakora mu buzima bwa buri munsi ni ubuzima bwite ubwo ngubwo Yeah.
dushobora kuzabona ariko nabwo muri alubumu birashoboka
ok ku murongo wa telefone niba hari umuntu uh, ezekiel ngo aratwumva Ala, ok reka twifatire delphine delphine wowe uratwumva
Hello?
wi oh
Eh, nahise na- ntabwo numvirije neza umutumikwa wacu uno munsi Okay.
Ariko numvise ko muri ko muri ku kiganiro cy'abahanzi ok kupa kupa udukurikire neza nibyo byiza buriya uraza ku- kongera uhamagare Uh, ha- niba hari undi muntu uri kuri telefone niwe twakwitaba ok reka mm, dukomeze noneho n'ibindi bitekerezo bikomeje kugenda biza Uh, ngo mumutubarize icyo abona ku bana bakibyiruka bashaka kugira ikirenge mu cye bakora kugira ngo inzozi zabo zibe impamo ngira ngo iki ngiki wakomeje kugisubiza benshi barimo barabaza ese ikigaragara ni uko mu rwanda no mu burundi hari abana benshi bafite impano kandi bakeneye abantu babafasha Ah, king james nanone iyo urebye kuri kino gihe wenda tugaruke kuri ah, generasiyo yanyu muri iyi minsi hari abana barimo kuzamuka kandi ubona ko bafite impano bitandukanye nuko wenda mu myaka yashize hari abahanzi bamwe bumvikanaga cyane yaba mu Rwanda no mu Burundi ni ukuvuga ngo harimo kubaho gusa nk'aho gusimburana ah? ugasanga abahanzi bamwe barakoraga tunabakunda ariko barimo gusa nk'aho babura no hakaza abana baga- bakagira urabona ah, birimo guterwa n'iki kuki bose batazamukira hamwe cyangwa se ngo bakomeze guko- gukoreranira hamwe nk'uko wenda mu bindi bihugu bigenda
Um, navuga ko harimo icyo kintu natangiriyeho mvuga haracyarimo ubushobozi Mm.
Eh, haracyarimo gucika intege kubera ko ibyo ukora wenda ubona bitakugezaho wifuzaga kugera Mm.
Eh, ariko nanone navuga ko mu rwanda bidahari cyane Mm.
nkurikije uko mbibona Mm.
Um, hakaba harimo n'ikindi kibazo cy'uko abantu bagomba kugera aho bakumva ibintu ntabwo umuhanzi ahora akora buri munsi hari igihe kigera akaba atuje nabo bafite ubuzima abayeho muri rusange ku buryo rero ntabwo ari ngombwa yuko yirirwa cyane kuri radiyo ushobora kumara igihe atari gukora afite ibindi arimo nabo bo bagomba kubyumva ariko yazagaruka nyine akagarukana ibintu bizima keretse agarutse atagarukanye ibintu bizima nicyo cyaba ikibazo kandi nanone nabo bakuru bagomba guha umwanya rega nabo bato urumva umuntu akoze buri munsi n'abo bana bato ntimwazabamenya bagomba kubamo n'icyo kintu ubundi hakabamo rero kubaha impano z'abantu niba abantu bakoze imyaka icumi baririmba abantu bageraho babagirira icyizere bumve ko byanze bikunze bashobora no gufasha abo bana bato bakazamuka habamo icyo kintu cyo kubahana n'abo bana bazamutse bubaha abo bakuru babo ngira ngo icyo kintu icyo kintu ku muriro cyo kubahana ni ikintu gikwiriye cyane reka twitabe Corneille uratwumva
wumva yego mfata ikiganiro hasa n'agati yego nyarutsa ariko nyarutsa dufite umwanya muto yego nagomba se no gukeza abo bantu ingene biyumvira izo ngingo izihe ngingo
nagomba se n'uvuga izi ngingo z'abana baba bari mu ibarabara ok ntabwo ari byo turiho ntabwo ari byo turiho ngira ngo fate mwadufasha mwadufasha tugakomeza king james icyo naringiye kukubaza ahubwo cyangwa se ikibazo cyari gikurikiyeho ku bibazo biri kuri gahunda yanjye kuko ndabona n'iminota yagiye dusigaranye iminota igera nko kuri cumi n'ingahe hari indirimbo hari indirimbo yitwa rasita rasita ndashaka ko bayikina gatoya mukanya uragaruka uyitubwiraho ni imwe mu ndirimbo abantu bakomeje kutugaragariza ko bakunze ariko nanone ngo itandukanye n'uburyo waririmbaga james zamuka gato aho ngaho
nta murasita wangana wowe ujya uba rasita
ok james iyi ndirimbo ngo nta murasita uzimura ngo ujye uba rasita kubera iki
iyi ndirimbo rero ifite iyi ndirimbo nagiye kureba barabasita ahantu bari kuririmba mbona ukuntu baba bameze numva nanjye nakora indirimbo ya rege turi muri studio washyizemo rege impita ndirimba gutyo duhita tuyita rasita ariko no mu buzima busanzwe nyine bundi umuntu aba agomba kuba umuntu udafite ahantu ahuriye n'urwango agomba kurangwa n'urukundo no kubaho abanye neza n'abandi tunavuga ko ari aho hantu nakuye iyo inspiration
ku murongo wa telefone hari hari umuntu jean marie uratwumva neza
urumva cyane mwiriwe neza ya turiwe neza komera komera nyarutsa niba ushaka kuvugisha king james ko dusigaranye iminota mike
gerageza mutera intege ku ndirimbo ziwe ndazikunda cyane cyane mwakoze cyane nkamusaba ashishikara umwuga we ndamukunda cyane mu ndirimbo ziwe ndazemera cyane urakoze cyane
aho nawe murakoze
nta wundi ok mbere y'uko tuza no kugenda dusatira umusozo hari indirimbo yawe iheruka gusohoka indirimbo ya nyuma ubundi urayibuka izina nyuma yawe nyuma yawe ok nyuma yawe abantu nabo bagarutseho bavuga ese iri kuri iyi alubumu ya gatandatu cyangwa iri kuri alubumu nshyashya iri kuri alubumu ya gatandatu e iyi nshyashya nyine Ah, wafite mu magambo make buriya nayo ishobora kuba iri muri ya gahunda watubwiye y'ubuzima bwawe eh irashoboka cyane banza turirimbireho gatoya kuri iyo ndirimbo
kuva wamunsutesera sindongera gukundana rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda inyuma yawe oh my god none se amaherezo ubwo bizagira ngo ntabwo uzongera gukunda
Eh, navuze ko ari bi- mirongo icyenda ku ijana ubwo iryo cumi wabona niyo iri muri iryo cumi Ah, ntabwo bizoroha ntabwo bizoroha Mhm, iyi alubumu ya gatandatu iri mu zihe sitire ni iyihe sitire wibanzeho Ah, nibanze cyane kuri kuzi sitire y'indirimbo ziri slow Mhm.
Eh, zituje nyine niba ariko nabyita Mm.
kandi z'urukundo nyine Mm.
Eh, zibanze cyane kuri piano Mhm.
na gitari Mm.
Yeah.
Mm. Ah, abantu rero noneho ngira ngo mu minsi iri imbere nk'uko wari ubivuze wa- umaze kutubwira izina ryayo ariko urateganya no kuba wagira watangira kuzishyira hanze batangire bitega iki ni izihe ah, bitega iki cyane cyane ku bijyanye n'amashusho kuko watubwiye ko aricyo cyakuzanye kaza uje kureba sedru ni iki kigiye guhinduka noneho ese urateganya gukora tuwa ku bi- kuko wavuze ko iyi alubumu uretse umwihariko wo kuba ari ubuzima bwawe u- ufite ikindi kintu gishyashya ushaka ku- kuzana noneho nyuma y'igihe kinini uri kuruhuka
Ah, nyuma y'iyo alubumu ndi, ndi guteganya ku- kuyikorera tuwa Mhm.
Em, muri sama itaha y'umwaka utaha Mm.
So, navuga ko urumva ni poroje iri gufata umwanya ariko eh, nibaza ko i- ikindi cyayo giteganijwe nuko nzahera mu rwanda Mm.
nshobora guhera mu rwanda cyangwa nkazasoreza mu rwanda Mm.
ariko ngomba gukora tuba yayo mu- muri amerika canada ah, no muri erope Mm, Yeah.
muri erope ho ngira ngo ni naho udaheruka iya niho ntaheruka na canada ho ntabwo ndagiye na rimwe Mm.
Eh, kubaririmbira so navuga ko biri mu byo ndi guteganya Mm. abadukurikiye baherereye mu ku mugabane w'uburayi cyane nagiye mbabona nagiye mbona mesaje nyinshi muraza kunyihanganira ntabwo tugi- twagize umwanya cyangwa se ntabwo turi bubone umwanya wo kugira ngo duce muri mesaje zanyu zose zose zose zose eh, kugira ngo tuzisome kuko igihe cyatugendanye gusa icyo icyumvikana ni uko King James ababwira ko mu minsi iri imbere azakora tuwa ni ukuvuga iyi alubumu nitangira kujya hanze azakora tuwa mu- ku migabane itandukanye aravuga ko azasoreza muri afurika ubwo yaba mu rwanda yaba abari mu burundi abagiye bamusaba ko ya- yakongera akagaruka cyangwa se yaza kubaririmbira muzamubona fasil hari akaririmbo kari ku buhanga bw'ibyuma ushobora gupurayinga kugira ngo twumve gato ubundi james um, dushobora no kwivugira hejuru by the way bayikina ariko uh, mu gusoza ibyo ari byo byose hari wenda ubutumwa cyangwa se hari icyo wifuza kuba wa ah, message watanga
Ah, mesaje ya mbere natanga nda- na- na- ni uy'urukundo abantu bakundane Mhm.
eh, babane mu mahoro mu buryo bwose bushoboka Mm.
Eh, ikindi kandi dukore tugire Mhm.
icyo uburyo twiteza imbere mu byo dukora byose dukunda umurimo Mm.
So, ndumva ariyo mesaje natanga Mm.
Eh, ikindi ni uko ku bafana banjye by'umwihariko nababwira ko iyi alubumu nkurikije indirimbo bari basanzwe bakunda iriho indirimbo eh, zi- zi- zituje ziri muri sitire bagiye bakunda cyane Mm.
Eh, ndababwiye ni alubumu yitwa meze neza Mm.
Eh, ndimo ndayikoraho kandi nizere ko izabashimisha n'amavidewo yayo n'ibindi byose bizakurikiraho na tuwa Mm.
Eh, ubwo abari mu bihugu bitandukanye bifuza ko nzaririmbamo nabo bazagira uko babimenyesha Mm.
so ndumva ari ibyo ngibyo navuga ubundi ndabakunda cyane Mm, ariko ubundi ushaka abantu bashaka kukumenyesha wenda wavuze wavuze ko uboneka kuri facebook uh, ni king james rwanda uh, kuri instagram ni king james life 250 ya aba abazi ibijyanye na instagram babyu- bara- barabyumva uh, hari email nayo ukoresha ku buryo kuko tele- wenda nimero ya telefone ntabwo itangwa kuri radio ariko email ngira ngo nayo ushobora kuyitanga ku buryo ya email ni iruhumuriza j Mhm.
at gmail dot com Mhm.
so navuga ko aho ngaho wanyandikiraho nabibona Mm, yeah. ni uko nguko rero ngira ngo nta muntu uzavuga ko yamubuze nta muntu uzavuga ko yamubuze twamubazaniye yabaganirije yababwiye kuri alubumu ye bwa mbere bwa mbere ni hano atangarije izina rya alubumu ye ndetse na gahunda ateganya Ah, King James mu gusoza ah, indirimbo ya mbere ah, ba- bayitege ryari izaba yitwa ngiki
indirimbo ya mbere bayitegeye muri iki cyumweru kigiye kuza izina ryo ubu ngubu ntabwo nahita mbivuga ko turacyari kubipanga mu buryo bwose twateguye poroje na ba sedurabo turi gukorana turacyari gupanga iyo twaheraho dusohora mu buryo bwo kugenda none tugenda tuzikurikiranya kugira ngo abantu bagume kumva iyo sitori y'iyo alubumu tunavuga ko tuzabibatangariza muri iki cyumweru ubundi isohoke cyangwa se icyumweru gitaha ni ukuvuga ngo nko mu byumweru bibiri odiyo yawe y'irabamo yamaze indirimbo y'amajwi irabamo yamaze kugera hanze naho ku bijyanye se no kuzasubira mu rwanda gahunda y'inayitete ko nabonye nabwo abantu benshi biri mu bintu abantu bibaza bavuga ati king james ariko se buriya we gahunda zi wasanga wa mugari n'uwo muntu watubwiye n'uwo mukunzi wanze kuvuga ari hano muri amerika ntawamenya
gusubira mu rwanda ho nzanza bibamenyesha nabyo ibikorwa ndimo n'ibirangira byanze bikunze nzahita nsubirayo
turimo turagenda dusatira rero umusozo w'ikiganiro cyacu nkwibutse yuko iki kiganiro mwagikurikiraga hano kuri radiyo ijwi ry'amerika kuba dukurikiye bakoresheje umurongo wabo wa telefone nako bakoresheje radiyo zabo zisanzwe hari kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda ku bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ho mwadukurikiraga ku ijana na kane n'ibice bitatu ndetse no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ofu kose kuri babandi babashe kurayikinga cyangwa se gufyonda kuri like kuri facebook page yacu namwe mwadukurikiye live ndetse iki kiganiro cyangwa se iki kiganiro cyose ku waba yacikanywe uzagira amahirwe yo kucyumva mu gihe cy'icyumweru cyose kuri webusayiti yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa facebook urashobora no kunkurikira kuri facebook yanjye Ernesto ugeze iwe nanjye iyi link uraza kuyisangaho ya kino kiganiro ahasigaye gahunda zigenda neza King James reka tugushimire twizere yuko uko gahunda zawe wazipanze ariko n'ubundi zizagenda murakoze cyane kandi nishimiye ko mwanumiye muri voice of america ndabashimiye nshimiye n'ubuyobozi bwa radiyo murakoze cyane
reka rero tukwifuriza gukomeza kugubwa neza ukomeze kuryoherwa na wikendi yawe gusa nanone ntiwibagirwe kudakuraho agashinge kawe ukarekereho kubera ko radiyo ijwi ry'amerika igufitiye ibiganiro byiza kandi biryoshye cyawe njye na Ernesto ugeze iwe ubwo nahejo uta amagambo yose n'ubwo yancirana irisigaye nukumukunda iyo nturare utabivuze nturare utarivuze iby'ejo bibara bejo wasanga hari undi umukunda ugasanga amujyanye akariko cora nturare nturare utarivuze nukora ikosa iby'ejo bibara bejo wasanga hari undi umukunda akabara muganya kariko cora ntutinde
Canesa innocent. Reconnaissance. Ingénieur Jean-Baptiste. Merci beaucoup.
mufata gato cy'umujyane mu kajardin umufate ku matama umwongorere utese waba uzi neza uko uteye utese waba uzi neza uko usa njye mbona usa nk'akarabo k'iroza bivuge bivuge bivuge uruhuke bivuge bivuge gerageza amahirwe bivuge ikiba kibe ntayitinya itarungurutse uti ni ukuri si nshaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose n'ubwo yancirana irisigaye ni ukumukunda